marona me seseng dumeledi le bareetsi ba radio motsweding re itumelela go bua re nna le wena gape mo nakong e ma morago ga lobaka tota re sa buisane le wena mme se ga se reye gore re go latlhile se kaya ebile se bontsha gore re bantsi ba re ka nna thoganyang lefoko la modimo amen motsadi mosadi ke yo mma o lwalelwa ke ngwana bosadi ke yo matheo wa bo 15 verse 21 to 28 ya re o tsenwe ke matimona mme ha a tlalatlala naga a ya kwa le kwa le kwa ha ka re hei tla ke utlwa gore mokete le mokete le mokete ba reng ha a kry-a dikgakololo tse dintsintsi go tswa mo go rona tse di farologaneng le gona di motlhakanya tlhogo go feta selekano o tshepetse ko modimo mm. o sianetse kwa go jehova amen motsadi ke o mama motsadi wa mokanana yo neng a itse gore thuso e tswa kae ga re lebeletse fo ya re jaaka o setse o boleletse bareetse gore ke mathayo fifteen from verse twenty-one go fitlhela ko go twenty-eight o feleletsa a bona jesu a mo sala morago gone mo mosadi o go monate go sala morena morago ga mosetse morago barutwa ba o a go eletsa o nnela thuso kgang ke gore mo botshelong jo re botshelang ga go nako re ka bonang thuso teng jaaka o setse o buile mama thuso ya rona re e bona mo moreneng barutwa ba kgalemela mmeo jaaka o kare ba mo thusa mare ba raya jeso ba re dira gore a tsamaye kana o re go eletsa ko morago jeso le ene a re ga ke a rongwa mo dinkung ditho ko ga ke a roma mo bathong ba teng ke romile fela mo dinkung tsa ntlo ya iseraele ke bona fela ba nka ba thusang selo se ke se ratang se se bontshang bopelotelele ka mosadi o mosadi o a obamela jesu hmm. a re nthusa ha re kopana le mathata mama lendi hmm. re llela mo moreneng mare ga rialo jesu a utlwa jesu ga a utlwa a araba mosadi ga ke itse karabo e jeso a e ranne gore ga e ka bene e tewa nna mamaledi mm. gongwe e tewa wena re ka be re direkile jang mm. a re bona fa mma ga ke a tshwanela go tsaya senkgwe sa bana ka tseneela dintshwanyana mm. mosadi o a re ee le tsone dintshwanyana di a tle di sele mathotlhoro a mo tafoleng ya beng ba tsona keresete a re tumelo ya gago mma e tona mm a go go dira falele ka fa wena o ka ha re kopa modimo ka tlhoafalo re tla mo modimo re tswa mo batho go a go ntse gore mosadi o nna a lekile dirata tse batho ba tleng ba di leke mm. mare ko bofelong a leka morena re kopana le diemo ga ke itse gore wena bothata ba gago ma e kabe e leng jo o kopanang le bone mo tseleng mm. mare tla ke go bolelele thuso e mo moreneng kwa bofelong mafoko a botlhoko nna ko gore kabela re jeso go teng le ene re molateleo bona gore le ene o tsholetsegile mm. o mpitsa ntswanyana mm. go na le mafoko a re kopana le one a le botlhoko mare mme a ko tlase and mafoko a gagwe a go ya ko tlase a dira gore a ungwelwe hmm. a dira gore a bone thuso a dira gore ngwana wa gagwe ka gore ga o bala gone mo ga o ne o tabo o e bala mo go mareko chapter seven verse twenty four le yone go fitlhelela ko go thirty ba re mosadi o e ne e le mosadi wa moshedika e ne e le mosadi o nna a lwalla ke ngwana wa gagwe wa go fele lasbono ya gagwe hmm. ga a na a lelela thuso o tsweletse pele keresete a re nnyaya senkgwe ke sa bana hmm. mare mosadi a bontsha boikokobetsi ke ipotsa gore rona ja rona bokae boikobo makeng ke ka ntlha ya eng re re re sa tshepe gore bana ba rona ba ba ba ba ba ba jewang ba fetswa ke diritibatsi gona yanong ha re ka khubama ra bua le morena o tla utlwa ke ka ntlha eng re sa tshwane le mosadi yo wa mokanana yo ke ka ntlha eng ke a ipotsa gore ke ka ntlha eng ke sa tshwane le yena ka tsepamisa mogopolo wa me mo moreneng wa bona morena ga na bua le barutware ga ke a rongwa ko go bape ntle le ba ntlo e ya iseraele ba ba latlhegileng kgang ya rona ke gore re batla thuso re tswaletse morena kwa ntle mamadile re batla bana ba rona gore ba siame rona re sa siame re tshwanetse re dire pele gore setlhare se siame mm. and ga se siama se tla ntsha maungo a siameng ga re itse gore thuso e bonwa kae re rapela re tla mo go keresete tota ga re tla mo baneng ba rona modimo tla re fa thata ya gore fa re bua le bone ba re tlhaloganye ba utlwa re ba utlwe le rona re utlwana ke ke ke lebelela botshelo jwa me eh me me me se seng ke bo lebelela bo sna morena mo teng bo sna modimo mm. mo teng bo sna mohau wa gago mo teng bo sna bo sna thaka ya leitlho la gagwe le le ntšhebileng letsatsi le letsatsi ke ke mm. gopola motho mo pedi gare ga ke sena le wena morena ke tla tshologa jaaka metsi metsi ga a tshologile ga o kake wa olela wa kgobokanya gape wa busetsa mo kgamelong ga ke kgone go tlhaloganya gore ke ka ntlhang ke tshwanetse ke tlogele botshelo jwa me bo tshologe jaaka metsi a re ga ke tlogelwa ke wena morena dophalala njengamanzi le lendi botshelo ba rona ga o ka lebelela boagi ja rona wa re lebelela jaaka batho ga o ka lebelela kana te eh ga ke tsamwa gago mma ke kokota wa mpulela ga o bala john ten ten ya re legodu le tla fela go utswa go senya le go bolae jaanong ga re tsena jesu ka nako ya mathata re ra tsene ka letlhabaphefo batho ba tsena ka kgoro re mo dira legodu re tlhoka gore mo maphelong a rona mojako wa eh, senotlolo e nne keresete ke gore fa re tshotse modimo o mo maphelong a rona mama lendi ke ate ke re batho kere tota-tota kereke ga se mabota re leng ko go one kereke mm. ke rona gore ka fa gare re mm. tshele sentle mm. fa re letlelela modimo mo gare ga rona tota ga re ka ke ra inelwa le lelapa la rona le tla fola kgang gore rona re re re re na le setshwano sa bodumedi mare thata ya teng re a e latola ga re lebelela maungo mo bathong re lebelela mafoko a ba rerang mm. re lebelela jaanong ko bofelo gore re ka bona thuso re fitlhela lolea fela ene lolea le ke lone le le dirang gore kwa bofelong re le morati wa bona re ka aketsa batho mare ga re ka ke re aketsa modimo mm, mm, modimo wa re tlhaloganya modimo wa re itse re thotsa gore re nne batho ba ba nang le nnete mo gare ga rona kana selo se ke se ratang ka modimo modimo ga a dire ka morafe o batla motho a re ke batla motho fela le esi yo o siameng gore ke tse ke fodise setšhaba ha a kgonne go ka fepa matšhutitšhuti a batho ka ditlhatswana fela di se kae barutwa ba gagwe ba re re tla bona kae dinkgwe mo sekakeng seno re tla bona kae dinkgwe tse di ka kgorisang bontsintsi jo bo kana-kana ha ba botsa a re le na le dinkgwe di le kae ba re di le supa fela mm. mme tumelo ya bona tumelo ya bona ba mo neela dinkgo tseo a jesa matšhutitšhuti a otlhe ga a kgonne go fepa matšhutitšhuti a ka nka mo palela jang ke lenosi gore modimo a kgone go fepa matšhititšhiti a talo ka gore keresete o boditse batho re ka bonela batho dijo kae ka yanong go le nako ya gore batho ba tlhoka se ba ka se jang barutwa ba gago ba re nyaya ga gona dijo fa ke mosimanyana fela yo o nang le dinkgwenyana tse le ditlhatswana tse mme se e ka nna eng mo morafeng o kana kgang ke gore ba ile ba tsaya ditlhatswana tse keresete o ile a di tsaya a di lebogela ga a sena go di lebogela motlhologa ga wa direga mo go jesu a neela barutwa barutwa ba neela batho gago motholo wa direg mo diatleng tsa barutwa mm. tsa ba neela ba lebile jesu kgang ke gore rona re lebile kae ba ne ba neela ba amogetse mo go jesu mme ano ba neela batho ba ba lebile jesu motholo wa ba direga ba bona gore ke morena batho ba ja ga di ga sala kgang ke gore ga re dira ditiro re lebile ko kae ga re fitlha mo diemong tse di bo mokete re lebile ko kae mare ga re ka leba jesu ga gona le ga e le bothata bope mamaledi jo bo ka re balelang dilo tse re lekang go di akanya le mo morafeng le mo setšhabeng kwa bofelong go jana rona go bolana rona mare ga nne re ka lebelela modimo ka dipelo tse di ikokobetseng ga o e lebelela gone mo go twenty five mo re sa tswa go bala teng mosadi o o ile a khubama a ikobela morena a re nthusa ga nke gore jaanong ke ratse o tlhoka go nna mo setilong sa gagwe sa bogosi mare batho ba dutse mo setilong sa ga jeso ba re jeso a khubame ga e le bone ba tshwanetse go khubama that's why motholo o sa direga ma molaetsa wa gompieno ga re o sobokanya wa re a re tshepeng morena a re dumeleng gore morena o teng o tla re thusa wa itse tsholofelo ke a e, e tlhaloganya ke a e bona metumelo e bokete tumelo tumelo e bokete tumelo e batla e batla o itse gore o tshepile yena a le nosi dumela mo go yena gore a go direle tsotlhe tse o di tlhokang ga re dumela mo go yene mama lendi kana seo se se monate ka morena jesu go gana kgoro e loketswe e le kgoro ya remote ka botsa bopitoro gana le mo kgolegelong ga o dumela ka pele yotlhe o kgona go bula dikgoro tse di tswetseng ga kgoro e tswetse o kgona go e bula ga kgoro e butswe o re wa e tswala ga o ka kwa kgona go e tswala ka gore botshelo le phata di mo moreneng fa re ka dumela a re dumela fela tsotlhe di lokile bothata ke gore ntwa e mo mothong o ka fogare ne ke bua nako ngwe ke re banna ga re ka be re belege dipelo tsa rona nne go ka bona motlholo ka gore kgantele motho wa dumela kgantele e dika madi a re o seke wa boifa ka gore ke na le wena mo go isaiah 41 verse 10 a re o se ikebe wa poifa ka gore ke na le wena a re o seke wa tlalelwa gonne ke modimo wa gago mo baatlhoding two verse one a re ga nka ke ka kgaoganya kgotsa ka kgaoganya eh, tumalano ya me le wena kgotsa kgolagano ya me le wena ga nka ke ka e kgaola so dumela mo modimong ga se modimo o robang kgolagano modimo wa rona ke modimo wa kgolagano o re le ga a tsentse nneo mo go wena ga o sa e dirise neo yo ya koafala ga e mm. tle e mamaledi mm. e ntse e le mo go wena gonne ga o e dirise ka gore o go neile mme ga o feleletsa o itharabologelwa jaaka a re ke romilwe mo dinkung tse di latlhegileng tsa ntlo ya iseraele ga boa o itlhotlhore ga a bee difaele ke modimo yo o tshwarelang a ba le bala ga a tsamaya a epholola mabitla a go gopotsa dibe tsa gago tsa dingwaga tse di diketekete wa e bona o a go tshwarela re jaaka botlhaba bo lekgakala le bophirima ke llatlhela dibe tsago kwa ena ga ke tlhole ke be ke di gopola ke modimo yo o lebalang a ba tshwarela ga rona re moutlwa re tla ja molemo wa lefatshe e be re mo go e ga re gana re ganetsa re tla jewa ke tšhata gonne molomo wa morena o buile jalo modimo a kgosogfatse marona meseseng modimo a nne le wena ka malatsi otlhe modimo a re bolokele wena go fitlhelela go rata yena tlhola sentle mmarona ke a leboga motsadi halleluya